iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni fideli niyo ngabo abaramutse mugenzi wacu arayisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
urakoze fidele turayahera hamwe leta z'ubumwe za amerika amerika ejo ku munsi wa kabiri yarafatiye ibihano bishasha bamwe mu bategetsi ba irani barenga cumi hamwe n'amashirahamwe bagirizwa guhungabanya bikomeye agateka ka zina muntu ibi bihano bitumbereye abahohoteye abari mu myiyerekano abahohoteye abatavuga rumwe na leta hamwe n'amabohero arimwo abanyororo baborezwa igufa ha ruhande ya irani ubushikiranganje bw'ikigega bwarashize kandi abategetsi ba siriya batari bake kuri urwo rutonde rwirabura nabo bagirizwa guhohotera abanyepolitike hamwe no gukoresha ubumara bwa gaze mu bitero bagaba ku banyagihugu uwundi yahanywe ni umukuru w'iperereza ry'igisirikare cya uganda iperereza rongoye riregwa kuba ryarakubaguye bikomeye abantu ryafashe ribahura ubwenegihugu bwabo hamwe n'imyemerere yabo ya politike ibi bihano bifashwe imbere y'inama kuri demokarasi igiye kubera aha muri amerika muri iyi ndwi muri amerika kandi perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden yarabwiye mugenzi we w'uburusiya vladimir putine ko amerika hamwe n'ibihugu bya buraya bicuditse batewe impungenge bikomeye ku bwinshi bw'abasirikare b'uburusiya bari ku rubibe na ukraine hari mu nama abo bategetsi bagiranye ejo bakoresheje ubuhinga bwa videwo perezidansi ya amerika white house yavuze kandi ko batazohengeshanya gufata ibihano ruhasha mu by'ubutunzi mu gihe uburusiya bwotera ukraine perezidansi ya amerika yavuze kandi ko abo bategetsi baganiriye bemeranya ko isi ikeneye umutekano n'amahoro hatibagiwe no kuvuga ku bitero mu buhinga bwa none biva mu burusiya biterwa aha muri amerika abategetsi ba amerika bakeka ko ukraine ishobora kuzoterwa mu ntango za bibiri na mirongo ibiri na kabiri ibiganiro byo kunagura amasezerano ya nucleaire amakungu yumvikanye na Iran mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu birasubira gutangura ejo ku munsi wa kane urongoye intumwa za Iran muri ibyo biganiro yabishikirije ejo ku munsi wa kabiri mu rugendo arimwo i Moscow mu Burusiya ibi biganiro byari byasubiye gutangura ku itariki ya mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kw'icumi na rimwe inyuma y'amezi atanu byarahagaze ariko abadiplomate baremeranije ku munsi wa gatanu kuja mu buruhuko kugira intumwa zisubire kubonana n'ibihugu byabatumye mu bufaransa ukekwa kuba ari we yishe umumenyeshamakuru yamuka muri arabiya saudite jamal kashogi yarafatiwe ku kibuga c'indege charles de gaulle hanze y'umugwa mukuru paris ejo ku munsi wa kabiri aya makuru yatanzwe n'ubutungane igipolisi hamwe n'abakorera kuri ico kibuga c'indege kashogi yaba muri amerika yishwa aciwe ibihimba vy'umubiri muri konsira ya arabiya saudite i istanbul wafashwe azwi ku izina rya khaled aed al utaibi yahoze mu bacungera umutekano ku kirimba c'umwami wa arabiya saudite nk'uko amakuru ava mu gipolisi c'ubufaransa abivuga abategetsi b'ubufaransa bavuga ko hakiri kare kwemeza nimba agiye guca arungikwa vuba muri turukiya mu gisata c'impunzi umukuru w'igisata ca onu kijejwe impunzi filipo grandi aragabisha ko hashobora kuboneka impunzi nyinshi zihungira hagati mu gihugu no hanze ya afghanistani mu gihe ico gihugu kitofashwa mu vy'ubutunzi grandi avuga ko ivyo bishobora kutaba mu gihe amakungu yokora yihuta mu gufasha kugira ubutunzi bwa afghanistan busubire kunagurwa kandi n'imfashanyo z'amafaranga zisubire kwinjira mu gihugu avuga ko ubutunzi bw'igihugu bwasubiye hasi cyane kuva aho abatalibani bagarukiye ku butegetsi amakungu agaca abukurako amaboko
urakoze arayisi bigira imana kudushikiriza ayo makuru abanyororo barenga mirongo itatu n'umunani baraguye mu muriro wadutse mu ijoro ryo ku munsi wa mbere uca ari ku wa kabiri mu ibohero rikuru rya gitega riri ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi kuri abo bantu igihumbi n'amajana atanu bari bafunzwe mirongo itatu n'umunani bose bitavye imana cumi na babiri bitavye imana kubera kubura impemu biboneka ko bagundana bakaba nyene basohoka uyo ni visi perezida w'u Burundi Prosper Bazombanza mu rwanda hari abanyagihugu bo muri sekiteri zitandukanye zo mu karere ka bugesera basaba kubugururira amavuriro yaragenewe kubafasha kubonera ubuvuzi hafi batabanje gukora ingendo ndende perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden ejo ku wa kane azogirisha inama yerekeye demokarasi izohuza abategetsi b'ibihugu bitandukanye byo ku isi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi umuriro waradutse mu ijoro ryo kuwa mbere buca ari kuwa kabiri mu ibohero rikuru rya gitega riri ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi abarongoye iryo bohero bemeza ko bataramenya icyateye uwo muriro ibindi kuri iyi nkuru na Pierre Claver niyo nkuru amakuru ya mbere y'uko ibohero rikuru rya gitega ryahiye yatanzwe na bamwe mu banyororo babwiye ijwi ry'amerika ko umuriro wadutse kuva nk'isaha cumi mu bucagucagu bwo kuri uyu wa kabiri bamwe mu banyororo batangarije ijwi ry'amerika ko iryo bohero rigizwe n'ibice birenga bitanu byose ryahiye kiretse ku ruhande rw'abakenyezi umwe muri bo yagize ati nta kintu na kimwe twa basohoye impuzu ibyo kurya ibyo kwifuka imatera n'ibindi byahiye hakiyongera ko rero abantu benshi bapfuye icegera c'umukuru w'igihugu yagiye kubagarukira ko yajanye n'abashikiranganje bane uw'ubutungane w'amagara y'abantu uw'intwaro yo hagati mu gihugu n'uwo gushigikirana icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yabwiye abamenyesha amakuru igitigiri c'abahasize ubuzima kuri abo bantu igihumbi n'amajana atanu bari bapfunzwe mirongo itatu n'umunani bose bitavye imana cumi na babiri bitavye imana kubera kubura impemu biboneka ko bagundana bakaba bene basohoka hanyuma mirongo ibiri na batandatu nabo bapfuye kubera ubushe ubushe bukomeye cyane rwose ama kandi mirongo itandatu n'icenda bakomeretse cane muri abo rero mirongo itatu na bane bari ngaha ku bitaro bikuru vy'igitega baciye baza kuvurirwaho naho biri uko amakuru ava mu bitaro bikuru by'intara ya gitega akemezwa n'abakozi b'ishyirahamwe croix rouge ritabara imbabare ryagiye gutabara abanyororo avuga ko abahasize ubuzima barenga mirongo itanu kandi ko icyo gitigiri gishobora kurenga cyane kubera abakomeretse ari benshi hamwe n'ababuriwe irengero icyo bikoze bazombanza yavuze n'icyo amatohoza ya mbere yerekanye ko cateye uwo muriro leta icayemera kuvuza abakomeretse no gushingurana iteka abitavye imana sida nta n'ikintu cyavuye ko mu matohoza bitakurikiranwa biragaragara yuko byavuye kuri twa tume twita installation anarshike bagenda barakwega umajana agasingiwe wundi ajana hirya no hino kubera bashaka izo telefone cyangwa iyo dutara hirya no hino ama n'inzu murani ziza vuba cyane ama rero co gisida keza kiraduka haca haduka harasha cyane rwose hatokombera nubwo byashitse mu ijoro twakengurutse kuko uravye abantu igihumbi n'amajana atanu babuganiye ngaho bintu bikaduka ijoro gitumbuka tega zikaba arizo mwumvise hariho umwanya wo gukengurukira umukama kuko byashobora kuba biri gusumba aha bamwe mu banyororo bemereye ijwi ry'amerika ko gutabara kwatevye kuko haheze amasaha arenga abiri ataka imodokari kizimya umuriro bita kizimyamwoto kirahashika kuri uyu wa mbere umunsi umwe imbere y'uko iryo bohero risha muri sentare ya gitega iri hafi y'iryo bohero ku mugwa mukuru wa politike hari habaye ubusuma bw'amadosi arenga igihumbi harimwo n'ay'abanyororo umushikiranganje w'ubutungane domina abanyankimbona yari yavuze ko ubwo busuma buteye amakenga kandi ko amatohoza yatanguye kugira ngo ukuri kuja habona umwe mu banyororo barokotse yatwiganiye ko n'igice kibikwamwo amadosiye hamwe n'ibitabo vyanditsemwo abafunzwe mu ibohero rya gitega cahiye metre janvier bigirimana atwara ishirahamwe ryigenga turuno la page akaba no mu runani rw'abashinjwamanza kavib yabwiye ijwi rya amerika ko ivyo bintu bibiri bishobora kuba bifitaniye isano uwari no mu baharanira agateka k'abafunzwe abona ko hakwiye kuba amatohoza yihuta yigenga mugabo ukuntu vyabereye mu kibanza kimwe ni kuvuga ku mugwa mukuru wa politike bikaba ari ibintu byose bijanye n'ubutungane n'ubwo iyo sentare atari yo isanzwe yiga amadosiye kumbure yose y'abanyororo ntaworeka kugira amakenga y'uko n'ayo madosiye ashobora kuba afitaniye isano nimba kumbure hatarimwo ivyabaye kugira ngo bihuvye kumbura amatohoza yoba ku bindi kuba bahiye bagatokombera atagitabara vyerekana yuko hari hagahaze mu bijanye n'ingene amabohero y'uburundi acungerewe canke yubatswe iri bohero ni naryo rifungiwemo bamwe mu bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu baheruka gukatirwa gufungwa imyaka irenga mirongo ibiri ubuyobozi bukuru bw'ibohero rikuru rya gitega ryahiye bumenyesha ko ryarimo abanyororo barenga igihumbi n'amajana atanu na mirongo itatu gushika uyu munsi abaharanira agateka k'abanyororo bemeza ko ubwo bwinshi burenze urugero kuko iryo bohero ryubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ibiri na gatandatu ryari rifise ubushobozi bwo kwakira abantu bafunzwe batarenga amajana ane pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika urakoze pierre clave
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda hari abanyagihugu bo muri segiteri zitandukanye zo mu karere ka bugesera basaba kubugururira amavuriro yari agenewe kubafasha kubonera ubuvuzi hafi batabanje gukora ingendo ndende abavuganye n'ijwi rya amerika baremeza ko kuba amavuriro bakoresha yarugaye imiryango byabagize ko ingaruka zikomeye kurushiriza idonido kuri iyi nkuru na eric bagira ubusa ubwo radiyo ijwi rya amerika yageraga mu mirenge ya rweru na gashora mu tugari twa nemba na kabuye yo mu karere ka bugesera yahasanze amavuriro y'ibanze cyangwa poste de sante yubatswe mu rwego rwo korohereza abayaturiye bakabonera ubuvuzi hafi yabo igihabanye n'ibyo ayo mavuriro ubu yafunze imiryango uyu mubyeyi ijwi rya amerika yamusanze mu kagari ka nemba hafi y'umupaka uhuza u rwanda n'igihugu cy'uburundi aturiye ivuriro ryo mu kagari ka nemba ariko kubera naryo ryafunze imiryango biramusaba gukora urugendo ajya gushaka ubuvuzi kubera nta bwisungane umuryango wose wabashije kubona uyu muryango wabuze ayo ucira n'ayumira ubu nyine njyewe ndarembye cyane ariko nyine nta mituweli mfite bitewe na rino zuba twarahinze turihinga bashyize mu rwiciro ntakwiriye rwa gatatu rwamezeho mfite ikibazo rwose cyo kuva ubu umeze nabi ubwo ndimo kubana wenda ndamutse ntapfuye nashakisha ukuntu nguzaguza nkashakisha nkareba ukuntu natanga mituweli uyu mubyeyi uvugana agahinda kavanze n'intege nkeya akavuga ko muri ibi bihe ivuriro ryabafashaga rifunze iyo umubyeyi afashwe n'ibise mu gicuku biba ari ibindi bindi nijoro nyine wenda ufashwe n'inda kiba ari ikintu noneho kiba kigoranye gikomeye kujya kubyutsa umuntu ngo akujyane nzangwa ubwo nyine biba ari ibintu bikomeye iyo udafite ibihumbi bitatu ntabwo wajya kubyutsa umuntu risasi aba arakoresha n'imisozi aba arurira nawe nta nyungu aba afitemo si abaturage gusa basanzwe bavuga ko kubona ubuvuzi bwa hafi bikibabereye ihurizo rikomeye ahubwo n'abajyanama b'ubuzima ubutegetsi bwabashyiriyeho nabo ubwabo barabishimangira uyu ni umujyanama w'ubuzima mu murenge wa rweru mu kagari ka nemba hamwe mu haboneka ivuriro ry'ibanze rifunze biratubangamiye none se umubyeyi nafashwe n'igise ni ugushaka moto haba nijoro twivuriza hariya ku rweru byibuze nijoro ni ibihumbi bitatu kuri moto nk'ubu ngubu malariya cyakora cyohoho umujyanama w'ubuzima aravura Ara- agufatira tederi yabona ari pozitifu akaguha kwariteme muri ibi biha hubatse amavuriro y'ibanze mu mugambi wo gufasha abayaturiye kubonera ubuvuzi hafi bitabasabye gukora ingendo abajyanama b'ubuzima nabo igihe babaye ngombwa ko bajya muri gahunda zo gukangurira abaturage ubuvuzi bw'ibanze babura aho kwikinga nko gutanga ibyo binini muri kampani by'inzoka twagiye kubitanga hariya dukorera hanze kubera yuko hagize gute hafunze tubabaje se bimeze bite tubaza mu mudugudu umufunguzo baziramutse ku murenge ariko nk'ubwo ngubwo iyo byagenze gutyo dukorera nka site hariya cyangwa twa- tugakorera nka hano mu mudugudu tukajya nk'ahantu mu giti tugahamagara ababyeyi bakaza tugakorera abana munsi y'igiti iyi biri aho nyine kubera ko tudafite aho dukorera nyine kwa muganga hadahana ijwi rya amerika rimaze kumva no kwitegereza iby'iki kibazo ryahamagaye bwana richard mutabazi meya w'akarere ka bugesera ariko ntiyitabye mu nshuro zose twamuhamagaye ku murongo wa telefone ye ngendanwa meya mutabazi yadusabye kumwoherereza ubutumwa bugufi ariko ntacyo yasubije ku bibazo twifuzaga kumubaza kuri aya mavuriro ku ruhande rw'umurenge wa rwerubo bemera ijwi rya amerika ko ikibazo cyo kutagira ubuvuzi bw'ibanze bwegereye abaturage inemba bakizi kandi ko gishobora gukemuka mu bihe bya vuba bwana gasupari gasirabo ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa rweru hakoreraga uwigenga umuganga wigenga agaha iyo serivisi abaturage kugira ngo boye kwirirwa bajya kuri centre de sante mu minsi ishize rero yarasezeye ngo hari gushaka undi wamusimbura murateganya ko ikibazo gishobora kuzaba cyakemutse ryari tukizeranyeho nabo twahise tukimenya ubwo n'impamvu imvura iyo igezeho ubu ngubu ariko turakizi yakigenda twarabimenye hanyuma hari gushaka undi wahita amusimbura umunota ku munota rero cyakemuka ibyo ni ikihutirwa ku baturage no kuba bayobora mu gifaransa baravuga ngo ni priorite de priorite ku rundi ruhande rubanda bo bagakomeza kugaragaza ko banyotewe no kubona ubuvuzi bubegereye turibuza ko badukingurira ivuriro ni ukuri nkange urugero ndwaye n'umugongo n'iki wajya bakaguca ibihumbi bibiri ariko ukabifatira hano hafi ariko baye nk'ubuvugizi baduha kandi kavuriro kadufasha kuko nk'ubuzima bwaha buragoye amazi ni ukugura buri kimwe cyose kandi aho tugera dupagasa ni ukuri icyifuzo rero dufite ni uko badukingurira tukajya twivuriza hafi ikina nanone bakareba uburyo mitiweli bajya baduha utunini tugaragara ku mwaka urashize kandi uko turemye amanama tukabwira abayobozi mudukorere ubuvugizi mudushakire bakatubwira yego biraza biraza biraza ariko twarategereje nyine ni uko twararekeye gahunda ya leta y'u rwanda ni ukwegereza umuturage ibikorwa remezo hafi hashoboka amakuru twakuye ahubatse aya mavuriro aravuga ko yakoreshwaga n'abikorera ku giti cyabo ariko inyubako atari izabo na cyane ko ari inyubako zubatswe ku nkunga y'ubudehe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda ijisho ry'umunyamakuru ryabonye ko bitewe n'igihe izi nyubako zimaze zidakorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi bw'ibanze zatangiye kwangirika nk'ubwiherero bwazo hari aho biboneka ko inzugi zagiye zibaduka ehabwira ubusa ijwi rya amerika bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda tugushimire eric mu burundi umugambwe utavuga rumwe na leta senera uvuga ko abanywanyi bawo barenga amajana abiri bahagaritswe barapfungwa kuva hagiyeho leta nshasha ya perezida evariste ndayishimiye eroje buri kaneza niyo nkuru dufitiye ari nairobi muri kenya mu kiganiro cyihariye n'ijwi rya amerika gaton rwasa yemeza ko urubuga rwa politiki mu rundi rwugaye amenyesha ko abatware nka bose kuva mu mazone ugaca mu makomine intara n'ubushikiranganji butandukanye hatibagiwe ibindi bisata vya leta baturuka mu mugambwe umwe gusa ari wo cndfdd uri ku butegetsi ababazwa no kubona ingingo zose zifatwa ata wundi agishwa inama atari cndfdd gusa rwasa yemeza ko hatari hake mu gihugu umugambwe wiwe uburabuzwa n'abajejwe intwaro babuza gukora ibikorwa wemerewe n'amategeko ikimutangaza kurusha ni ukuntu atanga ingo n'imwe yisungwa kandi atansiguro zitangwa iyo senere ibujijwe ibikorwa umukuru w'umugambwe senere yemeza ko kuva mu kwa gatandatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abanywanyi biwe barenga amajana abiri bahagaritswe atamvo abarenga mirongo ibiri baburirwa irengero hatavuzwe aborezwa igufa agatorwasa kuva amatora ya bibiri na mirongo ibiri arangiye agakomye kose birukanka gufata abasene colonel biruka gufata abahoze mu gisirikare ca leta hariho abarenga amajana abiri bamaze gufatwa kuva muri ico gihe atamitahe hariho abarenga mirongo ibiri bamaze kuhasiga ubuzima n'ababuzwe irengero mugabe ikibabaje ni uko umenga hariho abantu barengeye amategeko ugasanga abantu barafashwe baragiye bajanye muri to- muri documentation barahondaguye abantu no kumugara bakavayo bamugaye rimwe na rimwe kuvyagirije bitagira ifatiro urashaka kwagiriza nk'umuntu afite imyaka mirongo itandatu watunze ibigwanisho ntavyo bamufatanye bakora n'abarobera abarobera ntushobora kuvuga ngo ni- ngo bari hehe ni bande ni ingendo yo kugira ngo umugambwe sndfdd ubeho wonyene rwasasigura ko ibi bitigiri bishobora kuba ari bike kuko kubwiwe hari raporo zitari nk'ataronka mugabo avuga ko imirwi yamutoteza yayizi kuva kera ababikora niba- ni ba bandi nyene ni abajejwe iperereza hirya no hino ni urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ni igipolisi mugabo ugasanga kenshi abo bantu baja kwagirizwa ibintu mu mugambwe senere twe tutarimo umugambwe senere twebwe nta vy'intambara turimo mugabo abantu bose ukumva babagiriza ngo ibiroberi ngo imigwingo y'abagwanyi ngo ibiki n'ibiki hari nk'abafashwe bafatwa kubera ko baregeranya intererano y'umugambwe ko twaravuze ko dushaka kubaka ingoro y'umugambwe ni ikintu gisanzwe mugabo abantu ngo bariko batoza amafaranga ngo y'abagwanyi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'umutekano bujejwe imigambwe bavuga ko aya makuru batarayumva ijwi rya amerika ryanashatse kumenya ikindi imigambwe bivuga ko ryegera ihuriro ry'imigambwe mu burundi felicien w'uburundi ayirongoye yatubwiye ko ibi bishikirizwa n'umukuru w'umugambwe senera guhuguza mera nk'utangaye gatoya ihuriro ry'imigambwe ndongoye twebwe ibibazo nk'ibyo ntibinavugwa ubu turi ku kivi abo bantu abatotezwa bafatwa ni bande ko bataza kubivugira mu ihuriro ry'imigambwe nibaza ko boza tugafasha tukabwira iyo leta bavuga bati bafatwa na leta canke bicwa na leta iyo leta tukayibwira urumva rero twebwe ngaho biratutangaza rwose yateye akagere urunani nibaza ko ubona yuko umugambwe wiwe udaseruka eh, mu ihuriro ry'imigambwe ati rero ngume ndondera uko novuga ngume nerekana kombaho ariko amashirahamwe nka idhb akora amatohoza ku burundi yafise ico ahuriza ko na rwasa kakanatesakian umushakashatsi mukuru muri idhb Les groupes les plus visés sont les personnes soupçonnées de collaboration avec des groupes armés. Donc on retrouve euh, par exemple des habitants de certaines imigwi régions.
yibasirwa kurusha ni abantu bikekwa gukorana n'imigwi y'abagwanyi aha nk'akarorero harimo abanyagihugu bo mu duce dufatwa nk'utubamwo abagwanyi ubutegetsi nko muri komine mugamba mu ntara ya bururi ariko hari n'abanywanyi b'imigambwe nka senere akenshi bahagarikwa ata amategeko akurikijwe ibitero hamwe na hamwe byacitse urwitwazo ku bategetsi kugira ngo batoteze bafunge bongere bakubagure abikekwa ku bagwanyi Chasser, emprisonner et torturer leurs opposants présumés.
mu mpera z'ukwezi kw'icenda mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta i new york perezida evariste ndayishimiye yabeshuje vyinshi mu vy'inzego ziwe zagirizwa yemeza ko n'imigambwe yose ihabwa ijambo mu ngingo zifatwa rwasa bavuga ko avyumva nk'umugani hari naho rero bica binyurana nimba bavuga yuko ibyo bakora baba bavyumvikanye n'imigambwe byogenda gute ngo usubire wagirize umugambwe ucanke uriya ko wowe uri mu nzira yo guhungabanya umutekano witwaje ibigwanisho mbega abantu baba bagishwa inama n'ingingo hanyuma bakiyumvira kurwana erega kurwana si umunezero kurwana ni nko kwiyahura barakwiye kwikibuka nimba biyumvira ko abantu bashobora kuja mu ntambara nibakosore ivyo vyotuma abantu baja mu ntambara bikebuke impera n'imperuka iki gihugu nico abarundi bose ntibizokwama mwene uko abarundi hazogira igihe babwatoya ha umugambwe senere ufise amamuka hamwe na sendedefdede kuko wavyawe n'umuhari uhora urwanira mw'ishamba ari wo parpehutu fnl uwurongoye yahoze ari umukuru w'abarwanya ubutegetsi bafashe ibirwanisho yatsinzwe mu matora y'umwaka uheze nk'uko vyatangajwe n'umurwiseni utunganya amatora yaronse amajwi mirongo ibiri nane n'uduce cumi n'umunani kw'ijana mu gihe uwo bahiganwa ubu ari perezida evariste ndayishimiye yaronse mirongo itandatu n'umunani n'ibice mirongo irindwi kw'ijana naho sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro atakuri yamuhaye agatonda rwasa n'ubu aracemeza ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri yibwa ingoma eroje uri kaneza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya munani y'ukwezi kwa cumi na kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatatu perezida wa leta zunze ubumwe za amerika dwight david eisenhower yagejeje ku nama rusange y'umuryango w'abibumbye ijambo ryamenyekanye cyane ku izina rya atoms for peace yasobanuriye isi yose bwa mbere na mbere ko ingufu za nucleaire zishobora gukoreshwa mu buzima bwa gisivili ni ukuvuga mu rwego rw'amahoro turarebera hamwe muri make cyane ingaruka n'inkurikizi z'iryo jambo ikaze mu kiganiro amerikana mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatatu hariho intwaro kirimbuzi bombe atomike mu gifaransa igihumbi kimwe na magana atatu zari mu maboko ya leta zunze ubumwe za amerika na repubulika zunze ubumwe z'abasoviyete z'icyo gihe hari hashize imyaka umunani amerika ivumbuye bwa mbere na mbere kandi ikoresheje bombe atomike nabwo bwa mbere na mbere ubwo yazirasaga ku mijyi ya hiroshima na nagasaki mu buyapani perezida Eisenhower wari warabaye generali w'inyenyeri eshanu mu gisirikare cya amerika kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'umunani yari azi neza amabi ya bombe atomike mu ijambo rye mu muryango w'abibumbye yaravuze ati ni ngombwa ko mvuga ku kintu gishyashya nkanjye wamaze imyaka myinshi mu mwuga wa gisirikare sinakagombye kukivugaho icyo kintu gishya ni intambara y'intwaro kirimbuzi perezida Eisenhower yasobanuye uko amahanga yari yaratangiye kurushanwa gukora intwaro za kirimbuzi n'ububi bwazo yatanze ibitekerezo bibiri kimwe cyo gushyiraho urwego mpuzamahanga rwo kubigenzura rwaje kuvuka koko mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na karindwi rwitwa agence internationale de l'energie atomique aiea mu gifaransa n'icyo gusangiza isi yose ubuhanga amerika yari ifite bwa nucleaire mu rwego rw'amahoro aho kubukoresha mu rwego rwo kurimbura imbaga yatanze ingero zimwe na zimwe nko kububyaza amashanyarazi kubukoresha mu buganga no mu buhinzi perezida Eisenhower yashoje ijambo rye agira ati leta zunze ubumwe za amerika irahiriye imbere yanyu n'imbere y'isi yose ko ifite ubushake ndakuka bwo gutanga umusanzu wo kurandura ubwoba buterwa n'intwaro kirimbuzi no kwitanga n'umutima wayo wose n'ubwenge bwayo bwose kugira ngo ubuhanga bw'igitangaza bwo kuvumbura bugirire akamaro ubuzima aho kuba intwaro ijwi ry'amerika imigambi ya perezida Eisenhower yatanze uwuhe murage abahanga bemeza ko bitahagaritse isiganwa ryo gukora intwaro kirimbuzi ahubwo hamwe na hamwe ndetse ari na amerika ibifitemo uruhare dufate ingero ebyiri ku rubuga rw'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'amateka ya siyanse cyitwa science history institute gishamikiye kuri kaminuza ya pennsylvania mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika turahasanga ko amerika yanze gusangira ubuhanga bwayo n'ibihugu itari ifitiye icyizere nyamara n'ibyo yizeye byarayitatiye ubuhinde nicyo gihugu cya mbere amerika yahaye ku buhanga bwayo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatanu inigisha abanyabwenge b'abahinde kubukoresha hashize imyaka cumi n'icyenda ku itariki ya cumi n'umunani y'ukwa gatanu igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kane ubuhinde bwaturikije bombe atomika yabwo ya mbere na mbere bwikoreye naho ku rubuga history akadomo com rwazobereye mu by'amateka ya leta zunze ubumwe za amerika turahasanga ko amerika ariyo yashingiye na irani fondasiyo ya gahunda yayo ya nucleaire leta zunze ubumwe za amerika yahaye ubumenyi irani hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na karindwi n'uw'igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda icyo gihe hari ku butegetsi bw'umwami w'abami mohamed reza paravi wari inshuti magara y'amerika ubufatanye bwa amerika na irani mu bya nucleaire bwahagaze mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda mohamed reza paravi amaze guhirikwa ku butegetsi aho kugira ngo irani ikomeze ikoresha ubuhanga bwa nucleaire mu rwego rw'amahoro yatangiye kubukoresha mu rwego rwa gisirikare none na n'ubu ihanganye n'ibihugu by'ibikomerezwa nubwo bimeze gutya bwose ariko imigambi ya perezida Eisenhower yagize n'akamaro kanini cyane mu buzima bwa gisivili yabyaye aiea mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na karindwi n'amasezerano mpuzamahanga ya mbere abuza gukora intwaro kirimbuzi mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'umunani ubu kandi koko n'ibihugu byinshi ku isi nk'uko mubizi bikoresha ubuhanga bwa nucleaire mu buvuzi mu buhinzi mu mashanyarazi no mu zindi nzego zitandukanye z'ubuzima bwa gisivili nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
inshuti mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwahisemo gukurikirana radiyo yanyu ijwi rya amerika tubifuriza umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe
radiyo nziza y'icyitegererezo ijwi rya amerika radiyo yanjye radiyo yawe